sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Nagaaf fayyaanni waaqayyoo bakka jirtan maratti iyyuu isiniif haa baay'atu har'as faarfannaawwan garaagaraa kikindeeffanneetu ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan istiidiyootti argamnee jirra haga xumuraa qophii keenyaatti nu waliin akka turtan gamanumaan isin affeerra. Tole egaan qophii keenya akka jalqabumaa isin beeksisuudhaaf yaalee kan jalqabneerru ta'a. Faarfannaa guyyaa har'aaf isiniif affeeruudhaaf qiqindeeffanne keessaa jalqaba irratti kan nuti argannu faarfataa kakuu guddataati. Faarfataa kakuu guddataa faarfannaasaa nama amanamaa nama haalaaf hin bitamne nama yeroo hundumaa naazirummaasaa eeggatee jiraatu namni akka Yoseef meerree jedha qabiyyeen faarfannaa sanaa bal'aadhaa jalqaba irratti faarfannaa kana kan isiniif affeerru ta'a faarfannaa kana wajjiniin yeroo eebbaa qabaadha.
Sanyiin gootota galeessaa garaa murtoo qabu menuufaa dhalatu wangeelaa fayyinaaf kennamee dhiiga isaanii tubee ormaaf cabsee laatu. Addunyaa beelaa wallattoofteef soorata kan kennu nyaata madaalamaa. Yesuusiif kan amanamanii warra akka Yoseeftu warra barbaadamaa. Dukkaana uffatee cubbuu yoo mul'atu naziirummaa isaatiif dursaa namni laatu. Meerreeree kan akka Yoseefii meerreeree kan akka Yoseefii. Fedhii foonii guutuuf kan hin tattaafanne jireenya isaa maraan kan waaqa sodaatu. Meerreeree kan akka Yoseefii meerreeree kan akka Yoseefii. Cubbuun gola dhoksaa keessa yoo dhokate asaasaan waamamuus nama tole hin jenne. Meerreeree kan akka Yoseefii meerreeree. Kan akka Yoseefi. Hayyoo saafa keessee isaa tilmaammatu jireenya duugadiif nama hin jilbeenfanne. Meerreeree kan akka Yoseefi. Meerreeree kan akka Yoseefi. Isaadha kaayyosaa namni fiixaan baasu. Abjuusaa gaanamaa isaa kan dhugoomsu. Bitaan mirga laalee kan hin sossoobamne. Waaqa uumaa isaatii kan hin gaddisiisne nus argachuu feene. Isaadha kaayyoosaa namni fiixaan baasu. Abjuusaa gaanamaa isaa kan dhugoomsu. Bitaan mirga laalee kan hin sossoobamne. Waaqa uumaa isaatii kan hin gaddisiisne nus argachuu feene. Lubbuu keenyaa sadaa fooniif biyya lafaa seexaana injiifatee qormaataaf lolaa guyyaa guyyaa gaggeeffamu keessaa eenyu kan dhaabatee michummaa lafaa jabeessinee qormaana galgalaa keessaa dhibamurraa hubadhaa gammachuu lafarraa hundaan yoomanii samiitu irra wayyaa. Dukkaana uffatee cubbuu yoo mul'atu naziirummaa isaatiif dursaa namni laatu. Meerreeree kan akka Yoseefii meerreeree kan akka Yoseefii. Fedhii foonii guutuuf kan hin tattaafanne Birree jireenya saamaraan kan waaqa sodaatu. Birree kan akka Yooseefi. Birree kan akka Yooseefi. Cubbuun gola dhoksaa keessa yoo dhookatee asaasa waamamuus nama tole hin jenne. Birree kan akka Yooseefi. Birree kan akka Yooseefi. Kayyoo saafa keessee isaatiin maammatu jireenya duugadiif nama hin jilbeenfanne. Beerree kan akka Yooseefi. Beerree kan akka Yooseefi. Isaadha kayyoosaa namni fiixaan baasu. Abjuusaa gaanamaa isaa kan dhugoomsu. Bitaan mirga laalee kan hin sossoobamne. Waaqa uumaa isaatii kan hin gaddisiisne. Nus argachuu feene. Isaadha kaayyosaa namni fiixaan baasu. Abjuusaa gaanamaa isaa kan dhugoomsu. Bitaan mirga laalee kan hin sossoobamne. Waaqa uumaa isaatii kan hin gaddisiisne. Nus argachuu feene. Addunyaa jiguuf conkoliitee tirii uumaa cimsuun badiisa dhumnisaa. Raafamni dinagdees godhamuun seenaan dachee kana akka dhume ibsa. Eenyuree namni amaanamee biyya lafaa ganee gooftaa isaa filatu. Waan hundaa kosiitti lakkaa'ee kan jiraatu qofa samiin kan simatu. Dukkaana uffatee cubbuu yoo mul'atu naziirummaa isaatiif dursaa namni laatu. Beerree kan akka Yooseefi. Beerree kan akka Yooseefi. Fedhii foonii guutuuf kan hin tattaafanne jireenya saamaraan kan waaqa sodaatu. Beerree kan akka Yooseefi. Beerree kan akka Yooseefi. Cubbuun gola dhoksaa keessa yoo dhookatee asaasa waamamuus nama tole hin jenne. Beerree kan akka Yooseefi. Beerree kan akka Yooseefi. Kayyoo saafa keessee isaatiin maammatu jireenya duugadiif nama hin jilbeenfanne. Beerree kan akka Yooseefi. Beerree kan akka Yooseefi. Isaadha kayyoosaa namni fiixaan baasu. Abjuusaa gaanamaa isaa kan dhugoomsu. Bitaan mirga laalee kan hin sossoobamne. Waaqa uumaa isaatii kan hin gaddisiisne. Nus argachuu feene. Isaadha kaayyosaa namni fiixaan baasu. Abjuusaa gaanamaa isaa kan dhugoomsu. Bitaan mirga laalee kan hin sossoobamne. Waaqa uumaa isaatii kan hin gaddisiisne nus argachuu feene.
Tole faarfannaa kanatti danuu akkasiin eebbifamtan homaa tokkoyyuu shakkii hin qabnu lamaffaa irratti kan nuti argannu margituu gammachuu fi siisay shuguxee kan isaan aasteer barakana ka'i. Ka'e jedhanii faarfatan faarfannaa baay'ee namatti toludha. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Asteer bara kanaa ka'ee ka'ee labsiin du'a sabaa keetiif ka'ee ka'ee. Soomaaf fedhan jilbeeffadhu waaqaat boo'ee amaantiidhaan masaraa mooticha ol ba'ee. Waaqaat boo'ee waaqaat boo'ee deebii qabaa seenqaanesu gooftaan jabaa. Waaqni durii haadhalee isumaa isaan diinaa mooyoonni danda'amaa.
asteer bara kanaa ka'ee ka'ee labsiin du'a sabaa keetiif ka'ee ka'ee. Soomaaf kadhaan jilbeeffadhu maqaat boo'ii amaantiidhaan masaara mooticha ba'ee. Waaqat boo'ii waaqat boo'ii deebii qabaa seenqaaneessu. Kooftaan jabaa. Sobaan itti murteessuuf lammisaanii warra miisoomaaf nagaa jedhaati. Kun karoora binaa kan yeroo dheeraa as kaa'ee. Dirmaadha isaaba kan keeti asteer bara kanaa ka'ee ka'ee labsiin du'a sabaa keetiif ka'ee ka'ee. Soomaaf kadhaan jilbeeffadhu waaqaat boo'ii amaantiidhaan masaara mooticha ba'ee. Waaqaat boo'ii. Deebii qabaa seenqaaneessu kooftaan jabaa. Ambaan isaa hirriibaa rafeera mormanni guddaan garuu afoosaa jira. Soomaaf kadhaan ajilbeeffatanii warri akka asteeri yoo jiraata. Kooftaan miidhagayaa isaa. Asteer bara kanaa ka'ee ka'ee labsiin du'a sabaa keetiif ka'ee ka'ee. Soomaaf kadhaan jilbeeffadhu waaqaat boo'ii. Amaantiidhaan masaara mooticha ba'ee. Waaqaat boo'ee waaqaat boo'ee deebii qabaa seenqaaneessu kooftaan jabaa. Labsiin du'a sabaa keetiif ka'ee ka'ee. Soomaaf kadhaan jilbeeffadhu waaqaat boo'ii amaantiidhaan masaara mooticha ba'ee. Waaqaat boo'ii waaqaat boo'ii deebii qabaa seenqaaneessu kooftaan jabaa.
Asteer bara kana ka'ii ka'ii. Labsiin daguggaa sanyii saba kee irratti labsameera ka'ii amantiidhaan ka'ii waaqayyo siif dhaga'a. Amantiimaan gara masaraa mootummaa dhaqeedhaniitu faarfannaa baay'ee namatti tolu. Faarfannaa yerooti jedheen fudhadha faarfannaa kana keessatti. Walakkeessatti kan nuti argannu faarfataa shibbiruu Indaaluuti. Shibbiruu Indaaluu faarfannaasaa keessatti kan inni faarfannaa hedduudha shibbiruun kan inni faarfate guyyaa har'aaf faarfannaasaa keessaa kan nuti isiniif filannee fi itti eebbifamaa jennee isin affeeruu jaallanne yeroo addunyaan wargamtee dacheedhaaf dhibu furmaanni qorichi achi keessa jira itti yaadu garuu namni ammallee turtiin keessan nu waliin haala.
Walaqaa wajuudhaati maaf dhookaata suuka taa'ee seenaa Yesuus nama gaarii ibsee fiidee kan nu ga'ee qooda cubbuun nu yaabbatee ol ba'ee taa'uu mataarraa kiristoos nurra jaamoo kottaa isaa ofirra taaperraa. Yeroo addunyaa walgamtee dachee dhaabee gurmaannee qoricha achi keessaa jira itti yaadu garuu namni naannaween baduudhaaf jettee guyyaa muraasni yoo hafu yoonaas taakeetti lallabee gurmaanii eessaa kaalufu mootiin baallee saasaa baree biyyoon doontuu jilbeenfatee waaqayyoo sallisee diinee araaraan isaa yaadee. Hundumaatu sooma labsee mootii naannawee yommuu si nama qofaa dhasee ture nyaata dhiistee horiisi inni siilaa dhufuuf ka'ee abaarsichi karaa dhabee mandarichis jaalan galee diigamuuf baduu saanabee yeroo addunyaa wargamtee dhacheedhaaf dhibu gurmaannee. Qoricha achi keessaa jira itti yaadu garuu namni naannaween baduudhaaf jettee guyyaa muraasni yoo hafu yoonaas taakeetti lallabee gurmaanii eessaa kaalufu mootiin baallee saasaa baree biyyoon doontuun jilbeenfatee waaqayyoo sallisee diinee araaraan isaa yaadee. Dhukkubni har'a ol ka'ee maqaa namoota yaabbatee dachee gaaddisee godaana utuu mootii jilbeenfatee oloof kaabuu dhiisee daraa yaa isaan koo guddaa qabdu aanummaa kee hundaa irraa gaaffii kaami baala dhabdu yeroo addunyaa wargamtee dachee dhaabdee gurmaannee qoricha achi keessaa jira. Itti yaadu garuu namni naannaween baduudhaaf jettee guyyaa muraasni yoo hafu yoonaas taakeetti lallabee gurmaanii eessaa kaalufu mootiin baallee saasaa baree biyyoon doontuun jilbeenfatee waaqayyoo sallisee diinee araaraan isaa yaadee. Akka daawwitiin jaalladhu seera waaqayyoo sirriitti beekamtii lafa weeraruun bu'aa koomii dabsuuti. Onnee keetti barreeffadhu isa baaduu qabne seera. Damma afaan nan caalaa beeki dhugaa kaanan si hafeera. Utuu seera isaa raawwattee bu'aa isaa ofirratti argita. Akka muka bishaan biraa bonas gaanatti margita. Akka daawwitiin jaalladhu seera waaqayyoo sirriitti beekamsi lafa weeraruun bu'aa abboonni cabsuuti. Onnee keetti barreeffadhu isa baaduu qabne seera. Damma afaan nan caalaa beeki dhugaa kaanan si hafeera. Utuu seera isaa raawwattee bu'aasaa ofirratti argita. Akka muka bishaan biraa onas gaanas argita.
Tole ammas qophiin keenya akkuma itti fufettidha kan inni jiru dhumarratti kan nuti nagaattiin sinitti dhaammannu har'aaf jechuudha faarfattuu daraartuu daani'eel eessarraan tirsitee har'asiin nageesse ammas nan nuffine wanta ati naaf goote oolmaa kee dubbachuu fi jechas hin arganne jettee kan isheen faarfatte galata koo fudhu aarsaa koos urgeeffadhu jettee baay'ee faarfannaa galataa namatti toluu fi namni kamiyyuu ittiin waaqayyoon galateeffachuu kan danda'u giddugaleessa jireenya nama hundumaa faarfannaa ta'edha. Faarfannaa kana isin affeerreetu har'aaf nagaa isinitti dhaammachuudhaaf dirqamna. Faarfannaa kana istiidiyoodha isiniif banna kunooti itti eebbifama ammas.
Eessarraa tirsite adda sinna geette ammas naan ifanneen wanta siinaaf gooteef olmaa kee dubbachuuf jecha siin arganneen yooma kasiif ta'u gooftaan yoo kasiif ga'u. Galata koo fudhu aarsaa koo urgeeffadhu yooma kasiif ta'u gooftaa yoo kasiif ga'u galata koo fudhu aarsaa koo urgeeffadhu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenne yeroo xumurru nu barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Duddasetti galee gara baha biiftuutti si irraa baqatee warra siif feene saanootti dhabaate maqaa kee tuffattee ati garuu araara kee anaarraan gabaabsinee. Guyyaa kana arguu taakoo naan dhoggine ati garuu araara kee anaarraan gabaabsine barii kana arguu abbaa koo naan dhoggine. Eessarraa tirsite adda sinna geette ammas naan ifanneen wanta siinaaf gooteef olmaa kee dubbachuuf jecha siin arganneen yooma kasiif ta'u gooftaa yoo kasiif ga'u. Galata koo fudhu aarsaa koo urgeeffadhu yooma kasiif ta'u gooftaa yoo kasiif ga'u galata koo fudhu aarsaa koo urgeeffadhu. Miidhamaa funkooti ka cubbuun dhibaame baadhachuun dadhabne jaalalaan akkaabdu isa joollummaako addasiin dhidhibne jiru naaf laatti ta'a isa anaaf hin malle. Yaadatti naaf qabdu taakoo amma lalee jiru naaf laatte ta'a isaanaaf hin malee. Yaadatti naaf qabdu garuu makee maalalee. Eessarraa tirsite adda sinna geette ammas naan. wanta ittiin afgooteef oolmaa kee dubbachuuf jecha siin arganne yoo makasiif ta'u gooftaa yoo kasiif ga'u gaalata koo fudhu aarsaa koo urgeeffadhu. yooma kasiif ta'u gooftaa yoo kasiif ga'u gaalata koo fudhu aarsaa koo urgeeffadhu. Namummaaf dubbuu ko konkotiif tiruu ko hundagaa dibuusa osoo hin kusaanne cinta qulqullaaya godheesiif dhiyeessa gooftaan yaadadhu kadhaa koo dhaggeeffadhu. Gaalata koo fudhu aarsaa koo naaf simadhu gooftaan yaadadhu kadhaa koo dhaggeeffadhu gaalata koo fudhu aarsaa koo naaf simadhu. Eessarraa tirsite addasiin nageette ammas naan ifannee wanta ittiin afgoote oolmaa kee dubbachuuf jecha siin arganne yoo makasiif ta'u gooftaa yoo kasiif ga'u. Gaalata koo fudhu aarsaa koo urgeeffadhu yoo makasiif ta'u gooftaa yoo kasiif ga'u gaalata koo fudhu aarsaa.